Now, wow una oh, good morning everywhere for facebook don't lose. we know plenty good morning good morning my love monica monday how is everything my love hi jesus christ hi hmm. hi jesus hi. Hmm. chineke god Jesus, god if a message wey i get for you wetin destiny and esther do to you whether i no know eh you deserve everything for instance you deserve all. All. You deserve You deserve Where, where? If na maybe you, are not talk again. I just cry. I just cry for inside us. Pray to God may I not die safe. You deserve everything What Destiny and Esther do to you. Is it ah, ogbogbonu ọ̀gbọ̀bọ̀gbónà destiny dey blackmail me o destiny dey blackmail me o destiny o destiny wan kill me o you be bad person o you dey do shentu o rrrrrrrr wey me wa yi na me mere dos nomo nomo destiny wey dey talk say no near mere dos destiny beg e na ge dose dos go gano shebe awo so nene ema ya ite ite ite ya mi o makere agmo ya ite lene lene lene mere dos ima shebi una eye don see everything Now say mirados na angel shebi una don see na for na eye <laughs> alobo awesebegbe mesha destiny bẹgẹ a ya yiwe umaye sikeme just when i do live video i talk to you sometimes na just live video but if i really know you ọmọ ni mẹhẹ mẹtẹ but na ikú e ẹ̀gbọ́n just bẹẹ ibẹ mi máa bẹ gùn ẹ̀gbọ́n mi wà bẹ tọ imẹ you understand me. Eh? I don't just understand. Eh? Eh? Jesus Christ. If you not talk again, if you eh, off your live video, enter house, they cry, they pray to God, may you not die. The Lord is going to be your strength right now because everything they are doing to you now, you deserve all. Eh? Eh? Or what deserve? E. What deserve? ụmụ e. oge mụjọmahụ wee wee wee asụ egenugwena ma oge ji ma omumedala live dị omejiri mede dos una eh, moge ina ga vie i can't dey cry say i no do am i no do this thing o ina ga ge gbe me wo ge gbe na me oh. de ge nokin me pe ai wi me wo wa na awa wa all the ma, uh, the first man we i carry i tell social media when i see leave i tell them when i get this uh, my man when i get so they know till today na two years lost now. two of us na still dey carry ourselves They go my pussy na gold i lie anyhow awa ivie ẹ̀hó ẹ̀jẹ̀bọ̀ boy boy? just come out just uh, eh, beg uh, Esther and Destiny cause what boy? yín àhìn what boy Destiny àhìn ọmọ àti èèwọ̀ má pọ̀rọ̀ náà sún gbòòwò ẹ̀ ìrìn ẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ táwọn ẹ̀ now, come out publicly in fact uh, you will need dance. sef you be begging Destiny yes biko so viere mati ewegwe una ụwa ọ na-egwa surprise message ujere ụwa ụwa uwe una anyị nye destiny will love eh what is that because they know nikin abẹ ewegbe kere kere eh Hein? Eh? No! If you need you no no no no not do live video again. What if ko imiya? Dekwe magu we imiya the public. Inya hiya kwe mawe. Just go and just go and beg them because this is too much disgrace for you. Need dog boy. No na dog me wo hun. Lie dey inside. Many things dey inside. You there for your husband has Come dey beg. So the destiny tell you say I no want. Stay with your husband. Eh? I not hide my face, my dear. I not come out for live video. You know now. <laughs> everything I get everything when I tell do live video. I get hair, I get clothes, many things, jewelries. Oh, they, I don't just want to show my face. you understand me, my dear? Eh? When I hear ɛdɛ si ni mɛ dɛri abe wɛ kakakakaka ɔmɔ adɛ dɛri be because wɔ ɛni ɛɛ any man any man Eh? wey any woman wey dey husband house wey go find the man say i love you but dey husband house if the man like make he collect all him money make he blackmail am the man get right to even do anything to take your last kobo because wọ́n boy ẹ̀yà hìyàn am I lying Is this all you it's on social media Emi èmi tẹ̀wé gbẹ́wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ náà tẹ̀ bọ̀ ní mẹ̀rẹ̀rẹ̀ ni ghana look at it today now in my hand, eh, hundred years is not forever hundred years they said is not forever good morning my love Favor. okay the reply message eh, the facebook eh, okay i was thinking that you are talking to me understand eh? and all women make i talk to all women eh I beg if una dey do this, more are not doing oh no more are not doing you see this your kpekus eh hmm. it e dey precious eh dis kpekus una take dey dokpo zogo it dey very precious o ekpekus eh oh eh e respect na oregboko ekpekus okwo you don't know you you you think it's a lie eh man yak yan tell ya hey just be kneel down to god so that make you egbe na emi kekere ọgbọnwa wa wagun na ivie emi kekere ọgbọnwa wa ave chief si ya ya tv ya tv chief chief wẹmẹ ẹhẹmẹ mẹrẹ dosi dẹ o i don't know o chief wa Eh? ịka na wewedu wedu ụgwa wee webụa ọ na m ya ka na nne chifu ihe <laughs> eh? Can't you, can't you just imagine uh, elder, elder people, the elderly people? Èmi no hun hun o watie. Ivie no wa ko wodo. Ọmọ no TV agwa mụ yegbe egbe for instance. agwa no. Because if I yegwe, ega ye fiji vie di vie. If I yegwe, ye fiji. Ega ye fiji u gwe no gwene. Can you imagine? ọgwọ ata egeni egeni natime egeni egeni and egeni nọta na ọrụwa waye <laughs> I will just be like, what she saying? <laughs> you want eh, eh, make social press uh, media president make, make e join you oga join you well well my get agbon ya kian get egwe ma responsible god forbid nobody go fit join you for this matter you are on your own with god anybody wey join for dis matter evie omani you guys are the same ọ̀nà ọ̀gẹ́ wá sí ẹ̀ nọ̀sálọ́bà george wá sí ẹ̀ nọ̀sálọ́ do you know what you are what, you are doing eh? any woman wey see hear dis matter now she also she, she still dey do am eh? ó gbàgbàrí àpò wá bá bẹ́ẹ̀ zigi kú ẹ̀dẹ̀ nana láòwò my ladies mo àná spoil na yẹ mo àná dùn Eh. mo no do like this i i dey beg una ema emi no gbe eh ugo ma ugo ma ma na mi wu wa gwa le mi na wa ni wa hiao no ha keep wa busy la pe ko we han ya temu ne o ma no famous gwa le mi au you say as me the if i tell now now say that long uh, hair wey i show now na me see dey deal with since eh gwa le mi no hiao even my my man come underground he said, please let's go and sleep i said uh-huh, uh, love i'm coming please never ìbámu mẹbàámẹbù gẹ̀ẹ́ ọ̀gbìnmẹ̀rọ̀ ìníà but i i i see boon i still "They do my things i they do my things you know if go to eh, look for something to to keep you busy wàhálà awòwò abihu ni ihu kọ́ ìrẹ́ why wide world Not be only ẹ̀wẹ́ bo i don't want to use that word europe i, I hate am women wherever you are please keep make yourself busy it's better than you looking for someone that will fuck you please i beg you people in the name of god ẹ̀mí náà gbà ẹ́ una awe me una awe petty petty things you wey you can even learn something where you don't know before for nigeria you feel learn for europe for here cause light day everything day. eh? do it so that ne ne ne ne ne ne ohun wa alaye ekiare and this boy just fine this boy just fine just like I'm. more na look for something to do. I beg. eh? if you if you wa gbeme say wàá rọwà àwàwẹ àwàwẹ no fún do you know that gentlemen they are not uh, easy to find gentlemen ọpẹ no fún ọpẹ àná ẹgùn à ọpẹ àná no ọgbà lọ fún rẹ wò wá. Amazing na mie webo the your word. Amazing no is your evie. God just give you you not even value value. With all your lie lie that man man he carries you because eba yegbega ye fi ya the man know everything about you. Eh? Una te wa mi lucky very ni o sa look ah our God is too big. But now your boy am more for because ọ̀rọ̀ we sa gene. Ọ̀rọ̀ we sa gene look at it now please my ladies if na if na get any man wey gentle for us. eh newu gangan no full eh wayobo ya daji Not talk say eh, my my clitoris no dey no dey rise for this man which kind man be this one onion wa man onion wa ọpẹ you well o jẹbi i respect again because egbigbe ani ẹ ẹ my ya gwa lọ but our women when they will see a calm man dey say hmm your man dey swag this useless man na emwebe ya ni wewe no ya behave with eh, ohoewo wa you don't know you just ah if you just say ah, eh if you wan just cry just come live video dey cry no mention anybody name again because ọwọn ọkọ ma kpọrọ náà sùgbọ wẹ wọ kpọrọ náà sùgbìn yàn don't mention their name again ya hwẹ ni ẹ bọ ya ti wẹ wà wẹ bọ hwẹ ni ẹ e. hwẹ ni ẹ kọsọ pẹnu ke mọ oge mọ oge mọ oge mọ oge bàmá. If you if you go you open your body, go you put lie inside. Bam, the best say. the best say. Oh yeah, have ever. Oh, see one ever. Look at you today now. Look at you today now. You will see come out and say, "Very adult, I'm very to What do you want off my body?" Eh? So, come on, motor like that. I won't do there eto ifɔdze e brazilian hɛ ifɔdze eto bɔmɛ imu la dani do de ehwe ehwe iye ko ya mu ɛwa can you just imagine look at you today oh you go gboo social media gboo emma yanu wɛ destroy join your adultery ijeme ijeme so ogele wa wɛ wa arɔ wa wa wɔna wa ayi mi ɔkpia. <laughs> ije me not believe since so. Oh. Nana me Nana me come believe women shebi una dey see with una eyes wala wo wo if you they do this kind thing your body they do you Eh mwenene kierewo ewe emie terminal lelehian is too much okpia aka mokpia mo eh, woge agio woman manya wa gena we be the problem <laughs> if they catch us our house don finish like they catch you're red and dead so see see see text messages text messages They fly for air i come say jesus is this na ivie dey write all these things so eh ime ige dua na bi jeme abi my mark clear abi mema ni metie ivie wa nekina ivie wa nekina gadawe nia ave chifi ya nya nya akpe wo ye wowo de no mere ye dos wewe nya ve onwa gi ationi and una una una come dey press my neck the last two days ago i dream one uh, native doctor obuno say pé ọ̀nà wà dùn apíẹ̀ mẹ́ o ọ̀nà wà píẹ̀ ọ̀nà lẹ̀yẹ kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà mùdàkẹ́ ọ̀nà píẹ̀ mẹ́ o wàá yìí píẹ̀ mẹ́ o wàá bí ahim ọ̀kọ́rọ̀ bọ̀ wàá bí ẹ̀ eh, ẹ̀ eh, wàá bí ahim ọ̀bọ̀ kì í yé kè na na wàá bí gbọ́mọ̀ wàá bí gbọ́mọ̀ wẹ́ you know ẹ̀ wẹ́ ẹ̀ ọ́ ẹ̀ ọ́ ẹ̀

ụwa ya alụdọkpa akpa ya ọkpa ụwa ya fefefe maka wee dị ụwaye ụwaye mita mita gwa tivie chai emi eteme me i no go ever respect all those i no fit dey respect all those elders sef cos eh, iyan fara o ave iyan ave chief ni gbogbo apata ni iyan ni eh ni bunbọ eya o. nibumbowa fawa if you can carry your phone and call if you ivie noga kowo do im yokpia no winye epa uma deserve respect Aho ahoho owa deserve ogwa patanu wa gbeni ahoho owa so ewa owu koi because why ma jesus can you imagine these guys ekwuwa mume abe chief ekwu echief abe chief ni tie be live video ni tie abe ntivie ọhụ echief ya tie when echief na wa tv ufa wa mo time mere dos mo time pa we mana o we amado challenge me we ma fa wa o omo ọmọ kwọ na wa ko wodo wa ge na wa anyo bia na wa o yin mamare ima mari medi megwana ima ye mari i okpa na ibiele na ne avishi mave nigeria eh so. iya se fifty years ne averi make mugo shinyawu ugmeso ya won me seven eh we never marry we never marry what be that one what be the, you, but you, you not live for the same house what nonsense what what what uh, men here eh? tie onivie my husband no marry me we no marry i fit do anything wey i like man wey so dey aso gbova aso o o edesina ma a e wona wa ya mo na wa <laughs> jesus hi ọmọ pé fún ẹ wakpawara ụwa mwefu wati destiny ụwa m mad una wakoke mad na eti wara uhe we na te uhe ụwa he he hmm ụwa ụwara ke ke tonoro ụwara oh, oh, abeghere tinoro we ụwara ene anubere wodo ọmanere wodo fine abịa ahụ eh ave ọ eh, ọ eh, ọ tegwale relationship Eh? Eh, ugwe na ụwa rụgwọ dọ uwe na ya bielome ha jeme ivie ivie shut up and go inside go inside my friend go inside house ọmọdé ọmọrì ya go inside ọrọ ẹbí lati ọdún àtẹbọ ní mẹnẹdọs mẹga dírẹsì la dasọkùpọ ní má rọ yàn wẹgbẹrẹ mẹmẹ a ẹgbẹ dán ọdún ata social media presidency ọmọ adébáyé ọyẹ ẹ ọwọ kan yẹn yàrá àdèbàwọ mẹ mọ ẹ first person ní kí n dẹ respect yẹn ọwọ kan yẹn yìí dẹ gbé respect yẹn anybody who join ivie eh, that person is a is a she goat like ivie nivie bẹ́ẹ̀ na wa exagara na wajina anybody who join ivie nivie na she goat if na man na he goat useless papa useless papa ehueve mue chifi wa tie dont give you na tie ehueve mue but wa gwale respect uma make na me gbo egbo to na awo uma bege wu mo gbo egbo to ohu na wo ya ge wo wodo no okay fine o ma mare but obiele ye ba ya wo nya vino no pagba ye rugba eh onu on my phone ya tie wa bege ibe mi no kokun wa hin eh ma begi baby no hun hun wahin they like respect all these uh, uh, bad chiefs they like respect may respect where <laughs> jesus <laughs> god forbid They are respect ìwé ìpa chiefs i a respect ẹwé ẹwé You are tẹ hey goat you are too nice You ìwà respect ẹwé ẹwé a chief now. ohe ke wa azine god omaiken wee de ativie ohe ohe okeke e, kuno wa do omakeke omakeke kakanu wa ativie omadede keke jesus ugwajikponu yara onyame epedi mo fi wá wẹ̀sọ̀ náà fàkọ̀fẹ́ kó wà lẹ́ ọwọ́ mi yàn á block Epe adi e mo fi block ẹgbẹ́ ẹ̀pà nẹ̀sìn cause wáyáwó wáyáwó wáyáwó. eva ye gwegia ye fiji oro wesa gene oge ni na oge noro ni ha ha ha ha ihe we nuhnya ya nyike omoge you better stay with ehubia eh, ya zo omoge asi kenya alenia if you are number one liar in this world ge na ge na miewe kama muena now you are on your own nobody to help who will help you who is going to join you now who go help you now ya kwanye ebo ya kwanye ebo nyere de ebe ebebo ge destiny ebebo no hare ge destiny e destiny of that no ya blackmail we ena eh because wo mo egbe we gie umato stay ya eh nyere de ebebo ge destiny nesef nyere de ebebo destiny nota umona menwe live jiso kuma wa hiyo so to wa guye ba umona menwe eh aneru no ewu azuo we ba omo oge dan this girl insulted me he as in he she insults me imega mesa gevegbe me esage e imega mwe ina do don wo wa ba me ba ni viaje Now, uh, now let me the father of my children say no they come house again plus the insult wey evie come see eh, on everything eh On onadokpo now god now save me in fact god gbẹmẹ mímí rọpò evie wàá zuwa ẹ má yà ní débà wẹ ẹ yín àgbẹ o amóhùn dàn wọn kò àfihàn wù. idiot people mụta ebe ma ya na ideba wee vie ogwu gbinya wa wawa okwo we bona wa swiri me live video e iga wa la de iga wa follow wa ya hand oda fun wa wa somo somo se bi wa he mere dos iga follow we hand eh oda fun we o twasin yo wo just try me and come out and talk to me redo say eze yo ni iga hon pem ife ko wa re agatota wan afa na wan that thing that year those things ido ta ido nane oni me ya gbo e nane bi ngwa ya do e wa de here kwa me i no like me like i no just like me like those wa ha go like eh, oku no do wa we we bo wa ha okay where the likeness will come come from where the likeness now will come come from ogwa no e eh, e eh, na su bomegbe de e giawu ma bege likeness ni eh me usaloba no wa be like me e man yo ho sister we eh, like me kaka ha like me try wa de ye kwa you know how many people be, better better people now they even like me better people eh have a massa guana and like you when the family uh, family were in Nigeria gbe fi i don't want the wa do ya yo egbe wa gbe o sister wa gbe o family wey deal with you well anyhow nyadoye mita mita or i wan mere those do wage we jojo we eh i no like am shut up why why no no do something put for your life everybody from africa for europe anyhow una dey go go dey put ivio ivio iwa ivio iwa iwa owa ahinyenye Gbeladian eh, Destiny o Esther o Destiny o Esther o Esther ve Destiny ime imame ni manu magbaje we uh, me and Esther we are not uh, friends evi asunu ata we no je ewe Esther o se me Esther o se me ivie woya gwalinya enyana yawe ya enyana yawe ya kpologu viana woseke niyanji destiny tell me do. destiny do this one destiny please i will die eh abe my ladies i don't leave now. eh may i go may i go sleep i don't tire mm? god bless all of you una see come. Uh, come answer uh, listen to my voice god bless all of you here when i come listen to you now here i beg why where umana umana eh, are youtube just go they they tell you here where why you are tell us youtube they just are here where yeah do something to keep you busy egbo where safe. self akpeku where you peng peng peng because you are busy you are doing something eh? just go to youtube wa lenemi yahian wee wee egbekina ema ikpima ịnya ema abụọ ịnya ema wee eh, our men majority not good eh? if a woman just come do any small making like this the mumu men wey dem no feel good dem come dey cause the women una know na sisters una know how far abi mm-hmm. wadujinegbuwa na vikpe anana enima mana niya edomioma fo gbera nona because okpia nove gwa wagwani ha nwekwa anya ga inya ma una know na una know say majority of our men for here they no good at all that's why i i stop that uh, hook up i do for whatsapp any man we want hook up wey want woman give me your picture i put am for war. my sisters una will see everything my ladies una will see the man whether na your husband o <laughs> you go see catch as those are women wey Eh, they can lie. <laughs> I love you guys, Joe. Now, bye bye. Hmm?